Shimmaarree itti gaatii bultiin baadiyyaa amma maal fakkaattee haduriitiin wal dura naqattee ati baadiyyaa amma.
Ka duriitiif ka ammaa.
Ee, Ka duriitii irra gooman jettu.
oo akkana qabadhu itti
Eesh. Ka duriitii irra gooma amma jijjiiramni loomaan jiranu. Jijjiiramni hoomaan jiru qottuulee lafarraa homaa argattu. Horii keessallee bulii horii keessallee hin jirtu gisee durii aananti jira dhadha jira. Loon gurgurattee yookaan birriillee xiqqaattu birriin xiqqoon sun waa bitti. Amma hoomaallee namaan bittu. Dandeettee loomaa namaan bittu gisee durii san innaa lafallee ciratteetta lafa ciratte sanillee irraa waa argatta. Amma hoomaallee argattu. Cinqumaa wanni ati wayii argattu birri ittillee qabu. Innaa asi deebitee ittillee lafa sanillee irraa lafa sanillee irraa innaa lafa sanillee irraa innaa ati amma qotattee jette yoo amma birri lafa sanuu gubbichee gubboo san ganaa xaawoo waa adda addaa itti gootee kosii itti guurtee ardaa sanillee irraa yoo argatte malee lafa lagaallee irra duwwa argataa turan amma lafa sanillee irraa uma argatanu. Badaduma baqqaa gisee mara hin facaattaa hin eloottaa hin qottaa jibooti teeti elootti. Womaa faayidaa achi keessa hin jiru bakka danfi keeti lafumaa baduu malee womaa. Ijoollee duggisee amma lafa sanirraa argattu hin gammaddii lafa salli hisattee sii qotte amma lafa teenna sanirraa gammadanii loomaan qotanu womaa argatanu. Hisattee yookaaniif kosii fichaa guurtu salli guurti halkaniif guyyaa. Kosii isiin guurtu salli gisee durii waa irraa arganna amma homaallee argannu gisee nuti kosii san guurree fichaa keessa goone. Gisee nuti amma fichaa sanii ammallee dabalatamaa midhaa akka argannuuf jennee fichaa saniin guurree jenne. Ganaa yoo achi guurtellee womaa faayidaa hin jiru. Fichaa keeti ganaa baddaa callaa baasaa baddaa callaa oomishamaa womaa irraa argannu jechaa baqa. Kanuma jireen.
Maaf maaf midhaan baasuu dhaba fichaa.
Fichaan kun waa inni ta'e nuti hin beeknu roobi gisee roobu yookaan fennaa duri gisee roobee jedhu bisaan latti hin fudhatti. Latti amma bisaan san fudhatuu didatte waa isiin diddeef akka teete hin beeknu. Bisaan gisee amma lafaa gadi bu'aa maan ta'an seetan lafa tana amma waan kana amma bisaan yoo itti gannanne hin fudhatti dandeette. Akkana irra gugatan bisaati agartu kun. Hin gugatanii yookaan fi lafa takka hin qotaa hin qota malee biyyee tana seenee hin fuurtu latti bakka waa isiin diddeef nuti hin beeknu. Itti rooba bisaa hin roobanii gisee jiidha lafarra ammaan dhagitaa gulana fuuri hin jiru. dabalaa hin jiru latti tun gisee rooba argatteetti hin fuurti gisee durii hin fuurtu amma marri hin bayuu hin fuurtu midhaallee akkuma saniin wama saniin mala isaa mala miidhuma santi irra dhaqqabaa wamaa midhaan gisee laatanii qara ol bayanii akkuma midhaanii ennaa bayanii dudumaan ta'an nafallee agadaallee hin baasanii hin baarani baaruullee hin didanii amma wodhaansaa malee. Wodhaansa sammaan goota xaawootti gootee waa adda addaa waan biraati jira waan midhaan kennaallee jirti xaawoo jedhanii waan midhaallee gargaarsa ta'aati jira waan kanatti gootee gootee kaatee achi gulaa argatta. xaawoon sunuu amma eenyu dandeaniituun bitatan jecha birri isin bitan birri dhiyaattumati ati amma sanyiin bitta isiin bitta lafa sanii ennaa waan san gootee jette amma waan sanillee amma waa hin arganneef ati amma miidhaan teeti gisee mara baqa dhabuma faa gulaanta taate baqa ati homaa argattu jecha baqa eluma jecha kisaaruma baqa kisaaruma kanuma baqa jireenyi keenya kun akkanuma jirra.
Xaa'oon birri meeqa hawaa hagamii bita?
Xaawoo
Qonqonamaa haayu. Xaa'oon tun akkam xaawoon akkamiin tuneen birrii dhibba sagalii fi shantamii wayifaa gisi gisee hammaattu gisee immoo bitaa?
goon Kintaala moo nuusa moo kiiloo?
hintaala hintaala Eesse.
hintaala jechuu kintaala guddaallee moti likkaamichuma isaati fakkeenya quunxuma jechuu kiiloo shantamuma baqa kiiloo shantamuma sani birrii dhibba sagaliif wayiin bitta yookaan birrii dhibba torbaaf wayiin bitta yookaan birrii dhibba saddeetiif wayiin bitta xaawo jecha xaawo kanallee irra midhaan biraati jira waan biraati jira malee wanti fichaa kana dabalama. Waan fakkeenyaaf midhaan sani midhaan baay'ee itti godhaa waan kana jira maqaas amma wallaale waan sanillee itti goote waan suurii meeqa fichaa kana waa goota. Kosiilleen barbaachisaa xaawolleen barbaachisaa wanni midhaan buusisaa sullee barbaachisaa jechuudha. Jireenyi jala kanaa baqqaa cinqii badaduma akkanuma baqqaa waan san namni guma hiyyeessa argatee danda'een bitata akkanuma kun baqqaa akka jiraannu akkas.
bokkeen akka durii rooba ammoo akkam roobi bokkeen.
hin roobu bokkeen kulleen yoo ati amma rooba argadha jettullee roobi argatte xiqqaan sulle gisee duri beetta ganni kun asiin durallee bari tokko qannasaa bari tokko fakkaneetuma roobaa mati bara kanallee naa amanne fakkanee akasan roobullee akka durii san hin argattu roobillee yoo roobullee haga durii san hin geewu kukkutaa kukkutaa kukkutaa dhaabataa dhaabataa rooba barana amma roobi xiqqaan tokko nu roobi ato roobi xiqqaan roobise wal dhaqqabee cadhi jedhee roobee gisee mara dhaqqabee tuma waan jiidha san la- lafarra dhaqqabee dafee gula roobu ta'eete baqqa sila numa argan innaa roobe nuti enne latte nuu jiiteen nukaan yoo nu wadhaanne jenni wanni kun baate irraa dhaabata hin goddi ganaa wanni kun amma ennaa wanni kun goddi ati ganaa ta dhibiin dhaaddu sanyiin tunu duruu cinqiyo kana badadaayyu akkana kun akka jiraannuun baqqa Mhm. Horii hoo horii hin bultanu durii horiin orma kun fa'aan hin bulan.
bulchu horiin kun hin bulchu Ma- gisee durii amma loon lama gisee dhalanii mani tokkochi irrallee wa'una amma yoo loon kun asii dhalanii la'aanaan dhagitee irraa ilmattu sababa maaniif laatti ati dhagartu tunin ifumaatti roobaa marra hin jiru won isaan dheedan badda koola kooli kunin gisee amma isaan dheedanii la'aanaa hin kennu baqa hin mirganu aanaa hin jiran marra dheedanii gisee durii qarii dheedanii qariin sun aanaa fiddi hin mirganii loon dhama horatan amma woni jijjiirami loon dhama horatan hin jirtu looyyoo dhaman qanne aanaa eessa jiran akkuma giseen bonaalle godduu kaan giseen gannaalleen godduu jecha woni isaan dheedan miirtu miirtuun beektaati miirtuun maal loon hin fayyaddi woni latti teenna baattu miirtuu badda'a baddaan sun gisee isaan dheedan nuyi isaanoo albaachi homaa faayidaa hin jiru marri akka durii kun waan tokkotti hin jirtu jecha baqa latti jirtu duudiin tuun kaloo namaati harka namaa deebite taachirraa gadi hatti qadhina luugoo luugoo taa'inaa gula oteete kadhibiilleen tanuma fide kadhibiilleen tanuma fide homaa faayidaa hin jiru jecha baqa akkanuma kun.
Mhm. Inni isin latti makkanan dhiphatte maafi xiqqaatte.
waa iteete kaloo namni kulle amma fakkeenya dudda kana gisee qubate kulle kaloo jaara kunilleen dudda kana kalootti jaara ilmi isaalleen kadhalate akkuma isaa itti dabalamaan jaara ammallee as keessallee kaloo jaaranii callaan dhiisanuu fichaa qotanii innillee gara kaan fichaa qoodama gara kaan kaloo qoodata nami jiru duutiin lafa tiragartoon hin qoodame jecha baay'atee baay'atee guddatee lafa tanarra baqqaa nami jiru duudii abbaan tokkochi ilma shan ijaa torba kudhan qaba nami kun duudiin dudda jiruun qabate baqqa dudda ifiitti jiru kana fixee damee tana bu'ee sitta baya kellee akkuma isaa horee jira baay'innaan duddi kuullee akkuma kaan qabameera kuullee akkuma kaan qabameera lafa tiragartoo kana amma tawatti hujjadha callaa jedhu callaa toon ta'in taalle maan godha seeta saama waliitiif jedhee cadhi jedhee jaara baqqa namni lafa baay'ee qabullee ittuma dabalee jaara ittuma dabalee jaara jecha harka namaati citte tuun ta'achirraa gadi hatta gisee ati lootti babbaattu qadhinna tuun baqqa marran baattu akkanuma baqqa roona.
Maar lakkoofsi namaa akka malee fakkaane jetta isii namni ilma ijoollee duriirra uumatee numa qaba.
Eeti.
Eh, Amma namatti haga durii lakkoofsaan caalee jechuu keeti maafi latti dhiphatte duriirra horiilee ijoollee qabanii horiin kan kana caaluu qabanii garuu amma latti akka waan- akka malee dhiphattee addee horii itti horsiisaa akka hin jirre lafa akka addee gi- nama guma addee fedhee ciratee akka hin dandeenye akkasii dubbaddu Dur latti guddinni isii urmaa. Eh, namni akka fedhee addee fedhee dheedee godaanee danda'e amma akkasii akka hin dandeenye akka irratti xaxantee hin taasisi nama fakkanne horiif fakkanne jechuun maan jechuudha.
horiillee hin fakkanne nama baay'ate nama baay'ate jechuudha amma ilmi nama tokkochaa gisee durii isaan namni tokkochi yookaan yoo guddate ilmaan namni akka malee horee jiru yookaan ilmaanuma shani qabaa yookaan afurumaa yookaan ja'umaa torba yoo baay'atellee amma namichi tokkochi ilmaan digdamii wayi qaba namni tokkochi beeri isaa meeqa sadi fa'a afuri fa'a yoo kana namni kun dudii ilmee dhalaa dhagarte kanaafuu amma baqqaa namni jiru duduun duddi tokkochi duddi lamaa hin danda'u ilma abbaa tokko kana akkana teete baqqa Eh, horiinna kana baay'ate hagaa oli Maan wayyaree akkam dura naattan to'adoo ta'anii fooyyee dhaggattan.
asiin duuba amma fooyyeen akka argannuun hin beeku yoo waaqi beeke malee garuu amma mootummaan kun beetta waan baay'ee nama barsiisaa jira yoo karaa kana fa'aan fayyadatanii fakkeenyaaf karoori kun kanamarraa qannafamuu ta'e malee amma yennaa amma fakkeenya waa imaanotii kana fa'a gula deemanii karaa karoora imaanotii illee hin beetta amma karoori addaa baay'ee seeri addaa amma sidaatoonni fudhattu teete gorsi adda addaa seenee waan jiruuf atoo namni karaa san deemee jedhee fakkeenya wanni asii achi dabalamaa silaa namatti hammaataan jirtu jecha. abbaan manaa tokkocha haadha manaa takkatti qaba jecha amma fakkeenyaaf akka isa hin jennelleef sun callaallee amma ganaa beetta wanni kun nuuf hooyyatti akka hin jenneef namni itti agartu kun nama quxurii hin qabne qaata baay'ataa dhaqee lafarra darre gisee amma gisee heerumu bara dargiin giseessanii anaa heerumee jiru waggaa irratti algaarraa bahe. Anaa heerumee jiru waggaa itti heerume taanti deebi'ee adooleessarraan jammaree